harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa attam ooltan kun televiziyoona itiyoosatiin waashingtan dc irraa kallattiin kan darbu sagantaa afaan oromooti guyyaan har'aa sadaasa 16 bara 2021 akka lakkoofsa itoophiyaatti immoo sadaasa 7 bara 2014 sagantaa har'aaf keessummeessituun keessan antuu jibee horaati gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii nugusu taamiree piroofiisarii keenya miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo tigisti gammeetii sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqabaniif akkasumas naannolee addunyaarraa gabaasaalee argaman isiniif dhiyeessina oduutu dursaa gara bafa qaadottan isin dabarsa.
Akkam ooltan oduun har'aaf qabnu kunooti. Namoottan dhalattoota Tigraay ta'an kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa Finfinnee keessaa qabamanii akka hidhamaa jiranii fi abbootiin qabeenyaa warreen mana kireessan namoottan mana isaanii itti kireessan akka beeksisan ajajamuun isaanii gabaasameera. Dhimma kanarratti gabaasa waaltaan oduu VOA qopheesse jaallanneen bal'inaan dhiyeessiti.
gareeleen poolisii hawaasaa kanneen fedhiidhaan dhiyaatan magaalaa galma mootummaa keessatti bobbaafamuu dubbi himaan poolisii federaalaa mirkaneessanii jiru dhiironni dullaa qabatan sanbata darbe galgalaa kaasee magaalaa finfinnee keessatti kan mul'atan yoo ta'u kanneen dhalattoota tigraay ta'an barbaadaa turan namni eenyummaansaa akka hin ibsamne gaafate tokko akka jedhetti.
ሁሉም ትግርኛ ተናጋሪ እንደ ቲፒኤልኤፍ ደጋፊ ወይ የሱ መረጃ አስተላላፊ እንደሆንክ እንደዛ ተብሎ ነው ሰርቶ የሚበላ ተራ ዝም ብሎ ኮንስትራክሽን ሰርቶ የሚበላ ቡና የምታፈላ በቃ እንደዛ ታይቶ ነው የሚታየው።
gosti tigree hundumtuu deeggartootaa fi basaastota tplf akka waan ta'an itti ilaalamu namni kamuu fakkeenyaaf kan hojii humnaa ijaarsaa irratti bobba'e yookaan immoo dubartiin buna gurgurtu shakkamtoota jedhamuun qabamu afaan keenyaan dubbachuun akkaan rakkisaa nutti ta'ee jira gadi ba'uu hin dandeenyu manuma keessa teenya amma immoo maqaa labsii yeroo hatattamaa jedhuun nama mara sababaa tokko malee hidhaa jiran eessa akkasi geessan iyyuu hin beektu jedheera mootummaan itiyoophiyaa gama isaan akka jedhutti humnootii tigraay kanneen waraana itiyoophiyaa waliin waggaa tokkoof wal waraanaa turan amma immoo finfinneetti qajeelaa jirra jedhaansan kanneen deeggaruun shakkaman hidhaa jiran garuu gareeleen mirga dhala namaaf falman ogeessonni seeraa maatii fi koomishinni mirga dhala namaa kan mootummaan itiyoophiyaa hundeesse akka jedhanitti ijoollee fi maanguddoota hidhuun gosa irratti kan hundaa'e fakkaataa jedhu. dhaabbati oduu assooseeted pirees akka gabaasetti wal waraansa itiyoophiyaa keessatti hammaataa dhufe hordofee labsii yeroo hatattamaa labsameen kan ka'e namoota dhalattoota tigraay hedduminaan hidhuu kana keessatti kanneen lammummaa biriteenii yuunaayitid isteets qabanis hidhamanii jiru waajjirri waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti aangawoonni mootummaa itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa jalatti yoo xiqqaate namoota kuma tokko hidhuu isaanii gabaafamee jira jedhu. kunis tplf waliin hidhata qabuu yookaan ni deeggaru jedhamee akka ta'e har'a ibsee jira labsiin yeroo hatattamaa kun rakkoo mirga namoomaa fi gargaarsa dhala namaa duraan ture sana hammeessaa sodaa jedhu kan qaban ta'uu dubbi himtuun waajjira kanaa ibsanii jiru.
addi bilisummaa uummata tigraay yookaan tplf naannoo mootummaa amaaraa keessatti tarkaanfii fudhateen 79f walakkaa yookiin doolara miiliyoonii tokkoo fi tuqaa torbatti tilmaamamu barbadeessuun isaa himameera. hoogganaan biiroo karooraa fi misoomaa naannoo amaaraa obbo aannimuut bal'ate akka sagalee ameerikaatti himanitti humnoonni tigraay haa ta'uu jedhanii jaarmiyaalee kan waraanaa hin taane irratti badiinsa raawwataniiru. Komishiiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baasee keessatti Hiwahat naannoo Amaaraa keessatti bakkeewwan humnaan qabate irratti badiinsa raawwachuu isaa hooggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay himannaa mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeesse kanaaf deebii kennuu baatanus akka sarbiinsa mirga namoomaa hin raawwannee fi qabeenya mancaasuu irratti akka hin hirmaanne kanaan dura himuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa qopheessite ibseera. Guyyaa har'aa magaalaa guddittii Ugaandaa Kaampaalaa keessatti dhoo'insa bakka lamatti raawwateen namoonni sadii du'anii hedduun madaa'aniiru. Namoottan ijaan argan akka jedhanitti dhoo'insi sun kan raawwate naannoo buufata poolisii fi karaa gamoo paarlamaa biyyattiitti dhiyaatu irratti. Hanga'oonni fayyaa akka jedhanitti namoottan 27 balaa dhoo'insaa kanaan madaa'anii wal'aansaaf hospitaala seenaniiru. Isaan keessaa yoo xinnaate namoottan torba madaa cimaan akka isaan mudate himameera. Poolisiin biyyattii dafee hibsa waan hin kenninee fi dhoohinsichi haleela boombii ta'uudhaa fi dhiisuu isaa addaan baasachuu akka hin danda'amne gabaasameera. Erga dhiyeenya kana balaan dhoohinsa boombii biyyattii keessatti qaqqabeehas hooggantoonni mootummaa Ugaandaa lammiileen biyyattii akka of eeggannoo taasisanuu himaa turan. Haleellaa boombii ji'a darbe mana nyaataa irratti raawwatameen gareen mormitootaa walta'iinsa humna dimookiraasii jedhamuu fi humni islaamiik isteetii isa biyya seentiraal afriikaa keessa socho'u itti gaafatamummaa fudhachuun isaanii. gabaasameera kun sagalee ameerikaati. muummeen ministeeraa israa'el duraanii beenjaamin naatiyaahuun ji'a jaha keessatti yeroo jalqabaatii fi himannaa malaammaltummaa irratti dhiyaate falmuudhaa fi mana murtiitti dhiyaataniiru. naataaniyahuun yeroo ammaa yeroo mana murtiitti dhiyaatan abukaatoo isaaniitiif ilma isaanii isa quxisuudhaa fi deeggartoota isaanii amma tokko wajjiniin akka ta'e gabaasameera. gargaaraa isaanii duraanii kan turan niir hefees yakkicha ilaalchisee dhuga ba'umsa isaanii waan abukaatota naataaniyaahun irraa mormiin seeraa itti dhiyaateef torbee dhufuu fi beellamni bira kennameeraaf naataaniyaahun waliin dha'uudhaan amantaa cabsuu fi mattaa fudhachuudhaan yakka adda addaa sadiin himatamanuus himannaa hundumaa haalaniiru. himannaan naatiyaahuu irratti dhiyaate ilaalamuu kan jalqabe bara 2020 ta'us sababa koviidii 19 ture har'a ga'uunsaa hin beekama. naataaniyaahuun yeroo afuraffaadhaaf muummeen ministeeraa mootummaa israa'el ta'anii filatamuu erga dadhabanii booda caffee mootummaa biyyattii keessatti hoogganaa paartii mormitootaa ta'anii hojjechaa jiru. pireezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayidan erga filatamanii yeroo jalqabaatiif pireezidaantii chaayinaa shii jinpiingii wajjiniin kallattiidhaan karaa marsariitiitiin marii taasisaniiru. marii kana irratti addunyaadhaa fi saba keenyaaf itti gaafatamummaa qabna kan jedhan joo baayiden waa'ee mirga namoomaa waa'ee waldorgommii diinagdee fi waa'ee chaayinaa fi dhimma taayiwaan irratti pireezidaantii chaayinaa wajjiniin marii taasisuun isaanii ibsi waayit haawus irraa ba'e beeksiseera. marii sa'aatii sadii ol fudhate kana irratti pireezidaanti baayiden yuunaayitid isteetsi fedhiidhaa fi dudhaa isheetiif dhaabbachuu akka itti fuftu dubbatanii jaarraa 21ffaatti. Seerri addunyaa bilisa banaa kan loogii hin qabne akka ta'uu qabu dubbachuu isaanii waayitaawusii ibseera. Akka ibsi waayitaawusii dabalee jedhetti imaammata chaayinaa tokkoomtee ni deeggarti. Fedhii chaayinaan taayiwaaniin humnaan dhuunfachuudhaaf qabdu jabeessitee mormiti. Dhimma taayiwaan ilaalchisee ministeerri dhimma alaa chaayinaa gama isaatiin ibsa kenneen yuunaayitid isteetsi humnoottan bilisummaa taayiwaaniif falman ergaa dogoggoraa dabarsuu dhaabuu qabdii jedheera. gameessi hanga'aan bulchiinsa yuunaayitid isteetsi tokko akka jedhanitti mariin hooggantoota biyyaa lamman taasisan sa'aatii tilmaamamee olii dheeraa akka ture himaniiru. hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjiniin turti gaarii.
ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi aantoonii bilinkan daawwannaa biyyootii afriikaa sadiitti geggeessan keessaa isa jalqabaa wixata kaleessaa gara keeniyaatti qajeelaniiru bilinkan itiyoophiyaa daawwatanii ka deebi'an pireezidantii keeniyaa waliin waa'ee walwaraansa biyyattii keessaa mari'ataniiru hayyoonni hanga tokko hoogganni siyaasaa itiyoophiyaa walitti bu'iinsa waggootaaf ture dhaabsisuuf waliin galan yaaddoo jedhu qabu jedha gabaasa mohaammed yuusuf kunoo. torban kana ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi gara naayijeeriyaa fi senegaalitti imaluu isaanii dura keeniyaatti goruudhaan daawwannaa isaanii afriikaa jalqabanii jiru bilinkan pireezidanticha keeniyaa uhuruu keeniyaattaa waliin waa'ee siyaasaaf naannoo gaanfaa afriikaa ni mari'atu yuunivarsiitii naayiroobiitti hayyuun dhimmoota dippiloomaasiif hariiroo alaa piroofeesar chaachaa niyaagoot chaachaa daawwannaan bilinkan sabatiinsa naannoo barbaachisaa ta'uusaa ibsuuf ka ta'uu qabu jedhan.
sure that uh, there is peace and tranquility. The Horn of Africa, America recognizes the role that Kenya will have.
Gaanfa Afrikaa keessatti nagaaf tasgabbiin jiraachuu mul'isuuf Ameerikaan Igaadiif Koomishina Gamtaa Afrikaa akkasumas guutuu addunyaa keessatti kaka'umsa hawaasa addunyaa deggeruuf qooda Keeniyaan qabduuf beekannaa ni kenniti jedhan. Walwaraansi Itoophiyaa keessaa biyyattii Afrikaa keessaa baay'ina uummataa hedduu qabdu keessatti fonqolchi mootummaa geggeessamee sabatiinsi dhabama sodaa jedhu dhaqqabsiisee jira. Riphxee loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraayiif gareeleen hidhatan kanneen biroon mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed fonqolchuuf gara Finfinneetti qajeelaa jiraachuu dhaadatan. keeniyaan wal waraansa waggoota lakkoofsiseef dhukaasa dhaabiinsi akka tolfamu dhiibbaa gochaa akka turte yoo ta'u dilbata darbe keeniyaattaan abiyyiif pirezidaantii itiyoophiyaa saahila warqi zawudee waliin wal arganii biliinkan keeniyaa daawwachuu isaanii dura dursanii dhimmoota nageenyaa irratti mari'atanii jiran muriitii mugiigaa garee walitti bu'iinsa addunyaa qoratu icgtti daayirektara piroojeektii gaanfa afrikaati itiyoophiyaa gargaaruuf tattaaffiin sadarkaa addunyaa taasifamaa jira jedhu.
We understand that there is very significant quiet mediation going on in the background, including the Kenyans, the former Nigerian President Olusegun Obasanjo, and we hope that.
Lammiiwwan Keeniyaa pirezidaantii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo dabalatee jaarsummaa guddaa calliinsaan gaggeessaa akka jiran ni hubanna. Kanaaf akka itti fufu furmaanni illee akka argamu ni abdanna. seenaarraa akka hubatamutti garuu warreen Itiyoophiyaa yeroo hedduu dhimma ofii isaanii humnaan furmaatatti kennuuf akka yaalan beektu garuu haala nama gaddisiisuun waan ta'uu danda'u dhugaa jiru hubachuu qabna jedhan. gaanfa afrikaatti jila addaa yuunaayitid isteetsi kan ta'an jeefrii faaltimaan jalqaba baatii kanaa gara naannoo sanaatti imalanii turan garuu haalli nageenyaa jiru hin jijjiiramin jira. mutiigaan akka jedhanitti mootummaan Itiyoophiyaaf mormitoonni isaa rakkoo jiruuf furmaata hatattamaa barbaaduu qabu.
we now see that the war has entered its second year uh, with no end in sight, really. Um, so I think it's more critical than ever, uh, given Ethiopia's um, uh, contribution to, to peace within the region. Waraansi sun xumura utuun argatin waggaa lammaffaa qabachuusaa arginee jirra. Itiyoophiyaan nageenya naannootiif yeroo isa kamiinuu caalaa gumaachuun ishee murteessaadha. Furmaata argachuun isaanis yeroo isa kamiinuu caalaa ariifachiisaadha. Sababiinsaas sabatiinsa dhabuun Itiyoophiyaa keessaa gara birootillee darbuuf dhiibbaa olaanaa qabaa. lubbuu namoota biyya keessatti badu qofaa otoo hin taane dinagdee of eeggannaa cimaa gochuuf hin barbaachisullee ni dabalata jedhan. torban darbe mootummaan yuunaayitid isteetsi waraansa sana mormuu ishee mul'isuuf jecha waraana eertiraa aangawootaaf daldalaawwan isheerra uggura keessee jirti loltoonni eertiraa loltoota itiyoophiyaa waliin ta'uudhaan kaaba biyyattii keessaa lolaa turan mariin inni kamuu utuun jalqabamin dura mootummaan beekannaa akka qabaatu gaafataa innaa jiru kanatti. hoogganni tigraay immoo muummichi ministeeraa abiy aangoorraa akka bu'an dhiibbaa gochaa innaa jirutti gareeleen wal fincilan rakkoon sun akka hammaatu taasisaniiru.
Itiyoophiyaan weerara COVID-19 ittisuuf duula talaallii kennuu bultii 15f turu eegaluu ishee ministeerri fayyaa beeksiseera. Duulli talaallii kennuu kun kaleessa magaalaa Finfinneetti kan eegalame yoo ta'u. duula kanaan lammiilee sababa rakkoo nageenyaan buqqaan dursa argatu jedhan ministeerri fayyaa dr liyaa taaddasa tsahayi daamxootu gabaase.
ministeerri fayyaa itiyoophiyaa dr liyaa taaddasee akka ibsanitti tatamsayna weerara vaayirasii kooronaa ittisuudhaaf eeggannoo taasisamuun cinaatti talaalliin ittisa koovidii lammiilee hunda bira gahuun dirqamaa jiran kanaafis guyyoota kudha shan itti aananiif akka guutuu biyyattiitti bifa duulaatiin kennamuun eegalameera.
በአሁኑ ሰዓት እንደ ሀገር አሁን የሰጠነው አምስት ነጥብ አንድ ሚሊዮን ዶዝ yeroo ammaa akka biyyaatti kan hanga yoonaa kennine doozii miiliyoona shanii fi kuma dhibba tokko osoo hin dabalanne harkarraa ammatti doozii miiliyoona saddeet ta'u biyya keessaa qabna. yeroo dhiyootti ammoo doozii miiliyoona sagalii fi kuma dhibba jaha ta'u gara biyya keessatti galchuudhaaf qophiirra jirra. egaan kana yeroo walitti idaanu kan kanaan dura lammiileedhaaf kenname dabalatee gara miiliyoona digdamaa olii ta'a. ammatti hanqinni talaallii yeroodhaaf ta'us kan furamedha. haa ta'u malee uummata miiliyoona dhibba waliin wal bira qabnee yoo ilaallu ammallee xiqqoodha. ta'us ammatti doozii gahaa harkarraa waan qabnuuf talaalliin kun duulaan kennamuu qaba. haala idileedhaan dhaabbilee fayyaa keessatti kanaan dura kennamaa tureen cinatti duulaan bakkeewwan garaagaraa fi buufataalee yeroo kan talaalliin kun itti kennamu qindeessuudhaan talaallii kana hawaasa biraan gahuun barbaachisaa waan ta'eef gara duulaatti seenne kutaaleen hawaasa adda addaa faayidaa talaallii kana hubatee bakka jiru hundatti talaallii fudhachuu akka qabu waamicha taasisa jedhan dooktar liyaan. Itoophiyaatti kanaan dura talaalliin gosa sadiitu kennamaa ture. Asteraazeenikaa, Joonsan ande Joonsanii fi Siinofaarm yoo ta'u, gosni arfaffaan Faayizer jedhamu biyya keessa galeeraa kan jiran Dr. Liyaan talaallii gahaan jira. Kanaaf buqqaatota buufataalee turtii garaagaraa keessa jiraniif dursi kennamee fi talaalliin kun isaan bira qaqqabuu qabaa jedhan.
ሌላው ትኩረት የሰጠነው የተፈናቀሉ ማህበረሰቦቻችን kan biraa kan nuti xiyyeeffannoo itti kennine kutaalee hawaasaa bakka jireenya isaaniirraa buqqa'anii buufataalee buqqaatonni keessa jiran keessa walitti tuutanii bakka tokkotti baay'atanii jiranidha. Kanneen walitti tuutanii jiraatan kun vaayirasii kanarraa ittisuudhaaf rakkisaa waan ta'eef talaallii kana argachuun dirqamadha. Kanaaf warra dursa argatanidha isaan kun. Buqqaatota buufataalee buqqaatotaa keessatti walitti qabamanii jiraniif akka talaalliin kun kennamuufis hojii bal'aan hojjetamaa jira. Biiroleen fayyaa naannoo fi ministeerri fayyaa wal ta'uudhaan dabalataan immoo dhaabbileen deeggartootaa bakka nuti salphaatti bira qaqqabuu hin dandeenye akka isaan qaqqabsiisaniif hojiileen hojjetamaa jiru. Duula talaallii kanaan xiyyeeffannoo jalqabaa kan argatan warreen buqqaatotaati jedhan Dr. Liyaan. Hanga yoonaatti Itoophiyaatti talaalliin doozii miiliyoona shanii fi kuma dhibba tokko ol ta'u kan kenname yoo ta'u lammiileen miiliyoona sadii fi kuma dhibba torbaa ol ta'an talaallii kana fudhataniiru jedhan Dr. Liyaan. Gama biraatiin naannoo kibbaatti. Talaalliin ittisa COVID-19 guyyoota kudhan ittaananitti bifa duulaatiin kennamuu ni eegala. Akka biiroon fayyaa naannoo kibbaa eereetti. Hoogganaan biiroo fayyaa fi hoogganaan damee sagantaa fayyaa naannoo kibbaa obbo Mannaa Makuriyaa akka ibsanitti talaalliin miiliyoona tokko ol ta'u bifa duulaatiin guyyoota kudhan ittaanan keessatti lammiilee naannoo sana keessa jiraataniif ni kennamaa jedhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Itoophiyaan rakkoo yeroo ammaa keessa jirtu giddu seeninsa alaan furamuu akka hin dandeenyeef furmaati isaa biyyuma keessaa dhufuu qabaa jedhu ambaasaaderoonni ameerikaa duraanii lama akkasitti yaadachiisan waggaa tokkoof kaaba Itoophiyaa keessatti wal waraansa geggeeffamaa ture ilaalchisee raadiyoon sagalee ameerikaa kan haasofsiise ambaasaader tiibor naajiif ambaasaader doonaald buuz addaddummaan gosaa rakkoo amma Itoophiyaan keessa seenteef kan ishee saaxile ta'uu ibsanii lammiiwwan Itoophiyaa addaddummaa isaanii wal danda'uudhaan mala ittiin nagaan waliin jiraachuu danda'an barbaaduu qabu jedhu dippiloomaatota lamaan kan dubbiste keerool kaastiyooti jaallanne dhiyeessa.
Dippiloomaatonni lameen yeroo Itoophiyaa keessa turanitti lammiiwwan biyyattii humnootii alaaf akka hin jilbeenfanne arguu isaanii fi qoodii addunyaas lammiiwwan biyyattii ofii isaanii furmaata akka argataniif haala mijeessuu qofa akka qaban hubachiisan. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteets Jeefrii Faltmaniif pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Obbo Saanjoon Itoophiyaan rakkoo amma keessa jirtu keessaa akka baatuuf yaalii gochaa jiran kan dinqisiifatan ambaasaaddar buut itti fufanis akkas jedhan.
Ethiopians are proud and independent people and they are not the most receptive if you will to lammiiwwan Itoophiyaa kan boonanii fi uummata walaba dhiibbaa alaa dhufu akka salphaatti hin fudhatan kanaaf wanni barbaachisu hojii oduu bira tareedha jedhan. kanarratti kan waliigalan ambaasaaddar tiibornaaj gama isaaniin itiyoophiyaa rakkoo amma keessa jirtu keessaa baasuuf furmaanni jiru jedhan.
solutions going to come from within not from without. We could have a hundred different envoys, all extremely capable.
Furmaanni kan argamuu qabu achuma biyyattii keessaa malee alaa miti. Dandeettii olaanaa adda addaa kan qaban jiloota dhibba tokko erguu dandeenya. Haala amma jiruun garuu addaddummaa kamiyyuu fiduu ka danda'an natti hin fakkaatu jedhaniiru. Biyyoonni gama dhiyaa qofti rakkoo Itoophiyaa furuuf gurmaa'uun isaanii quubsaa akka hin taane ka ibsan ambaasaaddar naaj chaayinaa fi biyyootii giddugaleessa bahaa keessaa qaama isa furmaata barbaadu ta'uu qabu jedhan. Ambaasaaderoonni lameen oduu gabaastuu raadiyoo sagalee ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin bulchiinsi gosa irratti hirkate kan federaalaa rakkoo biyyattii amma mudateef hundeedhaa jedhan ambaasaader naaj.
Ethnic federalism works in a place like Switzerland, where you have ethnicities that are hostile to each other sharing the wealth. But in Ethiopia, gosarratti kan hundaa'e sirni federaalaa kan hojjetu biyya akka Siwiizerlaand bakka gosoonni adda addaatu walitti hin bu'in qabeenya isaanii fayyadamuu lafatti danda'anidha. Itoophiyaa keessatti garuu kan qooddatan hiyyuma waan ta'eef haalli jiru bifa jijjiirratee jedhaniiru. rakkoo yeroo ammaa itoophiyaa keessa jiru ka daranaan meesse hoogganoonni siyaasaa deeggarsa uummataa argachuuf jecha gosaan fayyadamuu isaaniiti ka jedhan ambaasaaddar buut sirni federaalaa gosa irratti hirkate kun waan yaadame argamsiisuu dhabuusaatu babal'achuu rakkoo kanaaf gumaachee jedhu.
This generated a lot of antagonism from other ethnic groups. And so, what Ethiopians need to do is they really need to
sirni kun gosoota hedduu biratti jibbi hedduun akka uumamu godhee jira kanaaf lammiiwwan itiyoophiyaa duubatti deebi'uun adda addummaa qaban karaa danda'ameen wal danda'uudhaan deebi'anii attamitti nagaan walii wajjin jiraachuu akka danda'an fala barbaaduu qabu jedhan gama kaaneen sirna federaalaa kaasuuf yaaliin ta'us salphaa miti jedhamee jira muummichi ministeeraa abiyyi ahmed gara aangootti ega dhufanii booda. jijjiiramni siyaasaa godhan seenaa itoophiyaa keessatti iddoo guddaan kan itti kennamu ture ka jedhan ambaasaaddar naaj eertiraan dhimma itoophiyaa keessa akka seentuuf mootummaan itoophiyaa eehamuu isaa garuu jabeessanii morman.
And as Don said, he saw this as a phenomenal opportunity to get even. That's why the initial acts against human rights and Eertiraan haaloo ba'uuf akka carraatti ilaalte. Kanaaf jalqaba uummata Tigraayii fi lammiiwwan Eertiraa kanneen biyya ofii keessaa eessuun mooraa baqataa Tigraay keessa turan irratti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe waraanni Eertiraa ka gaggeesse ture jedhaniiru. Dogoggorri guddaa mootummaan Itiyoophiyaa hojjate. yeroo tplf raayyaa waraana itiyoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate san deebii kenne keessatti eertiraan akka gidduu seentu gochuu isaatii ka jedhan ambaasaadar buut qooda eertiraan fudhattes balaaleffatanii jiru lammiiwwan itiyoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan walitti bu'iinsa biyya keessa jiruuf hirmaannaan diiggaa fi ijaaraa ta'e fudhataa jiran qooda gama isaatii akka qabu kan ibsan ambaasaadaroonni lameen. rakkoo itiyoophiyaa keessaa hundeedhaa buqqisuuf yoo barbaadame lammiiwwan biyyattii gatta'anii waa'ee hegeree isaanii dubbachuu qabuu jedhu hawaasni addunyaas uummanni karaa itti rakkoo isaa furatu gama gargaaruun akka itti hirmaatu hubachiisanii jiru jechuudhaan simmanyi sheeqoyyee gabaastee jirti.
ganna kudha sadii dura rakkoo hanqina bishaanii kan godina booranaa furuuf ka jalqabame neetwoorkiin bishaan booranaa ammas ijaarsi sadarkaa tokkoffaa isaallee hin dhumne hoogganaan waajjira bishaaniif enerjii godina booranaa piroojeektiin kun rakkoo dizaayiniif hanqina maallaqaa akka qabu kan ifoomse jiraattonni godina booranaa amma utuu bishaan kun yeroon hojiisaa xumurame rakkoon hongee amma mudate loon hagasii hin fixu jechuun komataa jiran. biiroon bishaaniif enerjii naannoo oromiyaa hojiin kun bal'aa ta'uu himee sadarkaan jalqabaasaa ji'a muraasa gidduutti xumuramaa jedhaa jira galmoo daawwittu gabaase.
obbo liiban waaqoo itti gaafatamaa waajjira bishaanii fi enerjii godina booranaati hojiin neetworkii bishaan booranaa rakkoo bishaan dhugaatii kan misooma jallisii fi jiruu horsiise bulaa fooyyessuuf ganna kudha sadii dura mootummaa federaalaatiin jalqabame jedhan yeroo sana barataan ture ka jedhan obbo liibanii har'a ganna kudha sadii boodallee piroojeektiin kun rarra'ee jira jedhu.
Rakkoon piroojeektii bishaan neetworkii booranaa jalqaba irratti gaafummaan kan karoorsanii dizaayiniin isaatiin hojimmoo akkamii fiduu qabna. Paampii akkamii fiduu qabna jedhanitti gadi fageenyaan qorannoon teeknikaa geggeeffametti haal sun qoratame filaawwanni sun akkaataa sun hojii sun jalqabamuu qabu ture. Akki sun hin jala hin qabne. Amma boollitti bishaanii amma magaalaa irraa qotame boolli gara lamaati. Sararri hojii immoo hojii sun ammoo bishaan inni barbaachisaa muummee hin qabne. Haqancaroo kan amma haam galchati garsimuu deemaa jennetti hin qaban hunini liitirii dhibba lamaaf digdami jaatti boolli bishaanii sun keessa bahuuman. Ammaan kan jiru. Ijaarillee dabalatee bool afur qonnee ammaan tanka jira ammoo dhibba tokkoof soddomi sadi soddomi sagal kan itti boolisii duraan turte karaa biraatiin ammoo ibsee wal qabate jidduu kan keessa ibseen hin jirtu jenereeteraan waan kan sochoosanii jenereeteriin kaan ammoo bobaa barbaada bobaa sun itti buufetti waan kan hojjaammaa dhagsimuu callaa bishaan sun dhiibuu fi bobaa qofaaf wanni barbaachisa miitir kubii tokkoof garbirri afurtamii lamadha kan uummati hin danda'u wanni ibsee karoorfamuu qabdu paampiin ammoo bishaan latir dhiibuun Qaamni naannoo kan waliin deemuu miti. Yoo aduun baachuu faayyuu noomu bishaan dhiibuu hin danda'u halkan callaa dhiibanii jira. Baay'ee isaallee wal qabatee ittiin akkaataan gaafa ittiin deemama turee fi haala mootummaan jedhu ta'an turre kanaafuu rakkoon isaa rakkoo muummee ta'uu miti.
Sila akka yaadaatti piroojeektiin bishaan booranaa kun ujummoo bishaanii kiiloomeetira kuma lama dheeratuun godina booranaa waliin ga'u ture. Kunis dhaanquu yookaan immoo sadarkaa shanitti jechaan ka billiqqoo jechaan ka magaadoo galchata. Goobsa taltallee fi saalititti hiramee baasii birrii biiloona shaniin ganna shan keessatti guutuutti dhumaa jedhamee yaadamee ture.
akka waliigalaatti neetwoorkiin bishaan booranaa raawwiin isaa agaan ga'ee jechuun hin danda'amu maaliif jennaan neetwoorkii bishaan booranaa sagar magaadoo durii jalqabamee sarara ujummoo diriiree kuusaan bishaan ijaarame naannitii boonoon wanni cuftiin ijaarame kiloomtira gara saddeettamii ja'a gaaf sun gaanatti fakkaata waan sun gaaf karaa yaalanitti fula hedduutti bishaan bubuusuuf yaalanii turani haa ta'uuti malee dizaayinii walqabate rakkoo waan tureefi uummatni sun dhuguu hin dandeenye wanni sun akkasumaatti Hagar amma galdillootii fi gara goobsoo jiru kun kunneen magaalaa callaatti bishaan xiqqoo tokko imerjeensiin dhuge naannoo sunillee wanni karaa hojjetamaa ture sun hojiin isaa dhaabatee baajet keessaa bahee jira jechuudha. Magaalolleen keessaa bahee jira. Hagar billoolleen keessaa bahee jira. Hagar amma saalitti gara tantalleen sunilleen keessaa bahee jira. Ammaaf amma piroojeektii shanan feezii shan qabnaa jiru sun keessa feezii amma aktiivii jennee yookaan amma hojii jira inni qabachuu dandeenyu amma sabboqoo yookaan galchatirra ka'ettini hagaa simuu deemu. Simurra haasamuu agareeruu deemuu danda'u kana kanaatti amma socho'uu jira kabaajii ta'ee jirullee kana.
Ammas jiraattonni godina Booranaa rakkoo bishaan dhugaatii akka qaban himu. Obbo Tasfaayee Kaasa'ee jiraata magaalaa Meeggaati.
Yeroo dheeraaf nu rakkisuu jiru nummoon isiyyuu goomna baaddiyaan faatiin jirtu subii baatee gartee halkan baatee halkan kadhabee galullee kanu baaddiyaan dhageettee nummoon asummarra jirruu fi mootorii faalleen akkas horiinee. Yoo dhabnellee haayilaandii bitanna warri haayilaandii sun hin argannellee ni jira. Sababii loon irraa obba'u jirullee sabab kana. Dhageettee heera koo bishaan irraa kaka'e.
Dargaggoo Waaqoo Jaaree hojjetaa waajjira koominikeeshinii aanaa dirreeti. Bishaan boollaa qaama piroojeektii kanaa kan ta'e ka'aanaa dirree ganda magaalootti argamurraa jiraattonni aanichaa hagaa irraa hin fayyadamnee jedha.
Maaliif ennaa yoo sila bisaan sun gandi cuuf seenanii aanala godin boorana cuuf seenanii jallisa achirraa. Wanni jedhanii waan dhibiillee dadhaban shunkurtiif dinnicha achirraa booranii oomishate akka rakkoo yoo dhufteellee namni dandamatochuu danda'ani. Loon booranaa haammoo ba'uu jira kunis sababi isa guddaan kate bisaan. Kanaafiyyuu adoon bisaan noo torki boorana kusilaa godin boorana waliin gataate booranii rakkataachuu hin dandeenye.
Hojii piroojeektii bishaan booranaa kana abbummaadhaan hojii isaa kan gaggeessaa ture dura mootummaa feeraalaati. Achiin hojiin kun gara bulchiinsa naannoo Oromiyaatti kan darbe yoo ta'u san booda ammas gara mootummaa feeraalaatti deebifamu waajjirri bishaanii fi enerjii kan godina booranaa beeksisee jira. Amma dhaqquun piroojeektii kanaa inni hangafti galchatii hanga simmuu simmuu hangara yeroo jiru birrii biiliyoona tokkoon hojjetamaa jiraachuu injiinar miiliyoon baqqalee hooggantuun biiroo bishaanii fi enerjii kan naannoo Oromiyaa ni dubbatu.
Karoorri isaa warra Oromiyaa Konistiraakshon Koorporeeshiniitiitu hojjechaa jira. Isaan akka karooraatti kan qabatan ji'a lama keessatti hin finnaadha. Torban kana keessa firiisii miitingiin qabnaa hanna. Nuti immoo isaa gadi gaafachaa jirra akka konsultaantii wajjin isaanii. Konsultaantiinis injinariing koorporeeshin of Oromiyaadha. Kanaafuu isaa gaditti wal qabsiisaa jiraanii jirra. Rakkoolee jiran naanniif kan sadarkaa ministeeratti furamuun jira. Rakkoolee kana hiranne. Akkasitti balaa itti keenye sanii gaditti akka dhumu jechaa jirra. Akkasitti jirra.
Akka hanga'oonni jedhanitti piroojeektii kana xumuruuf baasiin isaa garmalee guddaadha. Kanaafis mootummaan bifa gargaarsaa fi liqiitiin qarshii barbaada jiraachuu himanii dhiyeenya baankiin diinagdee Afrikaa piroojeektii kanaaf arjoomuuf qorannoon isaa lafaa akka gaggeeffamu gaafatee jira. Kanaafis qorannoon qoratame baankichaaf dhiyeenyatti akka dhiyaatu biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaa beeksisee jira. ammas dhanquuwwan piroojeektii bishaan booranaa afurii sababa rakkoo diizaayinii fi hanqina maallaqaatiin akka dhaabbatanitti jiru gabaasa sagalee ameerikaaf galmuu
sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas televiziyoona itiyosaat irratti kallattiidhaan qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa feesbuukii keenya afaan oromoo daatkaam irratti illee nu argattu qophiin keenya guyyaa guyyaa yoo isin darbe marsariitii keenya www voa afaan oromoo daatkaam irrattis nu argattu. qophii boriin walitti deebinaa halkan gaarii nagaatti bula.